kun raadiyoonii sagalee ameerikaati. raadiyooniin sagalee ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha qabe amma sa'aatii sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayiilsaat irratti tamsaasu'an har'aa amma jalqaba. akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu lamaan tokko qabadhee dhihaadheera amma xumura sagantaa keenyatti akkan wajjin turtan immoo affeerra kiyyaa ani tigist gammeeti gara qophii duraa dabarra. jiraattonni magaala ambootii fi naqqamtee tokko tokko geejibni uummataa galgala sa'aatii tokkoof walakkaadha booda waan hin jirreef rakkoo garaagaraatiif saaxilamuu isaanii himatan magaala ambootti geejibni konkolaataa baajaajii sa'aatii tokkoof walakkaadha booda tajaajila erga dhaabee baatii jaha yookanis immoo ji'a jaha ta'uu magaala naqqamtee keessatti immoo oggaa tokko darbuusaa dubbatan jiraattonni kun waajjirri abbaa taayitaa geejiba magaala amboo tajaajilli geejibaa sababa nageenyatii fi saamichaatiin. halkan dhaabbatee ture torban dhufuun eegalaa jedhanii waajjirri abbaa taayitaa geejibaa magaala naqqamtee immoo rakkoon geejibaa galgalaa jiraachuu quba akka hin qabne dubbatanii gabaasaa naakoor malkaa kamisa darbe amboorraa nu erge irra deebiidhaan kinooti.
jiraattota magaalaa amboo keessaa konkolaachisaan baajaajii sababaa nageenyaa koof yaaddoo qabuuf maqaa koo in ibsuu jedhe konkolaachistootni baajaajii maaliif akka galgala sa'aatii tokkoon dhaabanii galuuf ariifatan akkasitti ibsee jira.
nageenyaan wal qabatee natti fakkaata akkasumatti innaan ilaalcha kiyyadha kan nu adabanii tiraafikootuma nu adaba kan sa'aatii tokko walakkaan booda seera labsii haaraa ba'e kan dhabsisan jedhanii nu adabu dhibba shan shan adabu dhiibbaa immoo qaba nuufis dhiibbaa qaba namaafis immoo namni amma kan finfinnee dhufu jira ba'aa qabataniif ijoollee qabataniif gogu waan ta'eef baay'ee namni illee uma rakkata jiraatan hundasiyyuu uma rakkata lamni amma sa'aatii lamaa walakkaatti warri hojjetan jiru warri suuqii qaban jiru warri hoteela qaban jiru miidhaan irra ga'a turanii hojjechuu hin danda'an. Faayidaa taasisee hin jirre warri fagootti galan waan jiranii fi hunda caalaa immoo yaa nageenyumaan wal qabatee waan ta'eef danda'uudha. Amma as gabbaa'utti osoo gadhiifame hundumaafuu hundumaafuu gaariidha.
Konkolaachisaan baajaajii kun filannoo boodallee adabbii to'attoota nageenya tiraafikaa jalaa dhiyeessuuf akka dafanii galuuf muddaman dubbatee jira. Aadde Umeeraa Naayiluun jedhamaa dubartiin jedhanillee sababaa galgala galgala dhabamuu geejjiba baajaajiin rakkoo maatii isaanii rage akkasitti ibsanii jiru.
Afur sanarraa kaasee halkan sa'aatii tokko booddee bajaajii kamiyyuu kan hin hojjennedha. Akka dhuunfaatti kan nurra ga'e yeroo darbee maatii keessa galaa dhukkubsatanii turanii naannoo sa'aatii afur ture yeroo sanatti bajaajii argachuu hin dandeenye yeroo warra ollaas immoo warra nu bukkee jiran yeroo gaafannutti waa dabuu kan jedhu deebii kan nu deebisani kun yoo sirratee malee baay'ee rakkisaadha. Karaa dhimmi jaallattoota sirratee jechuun barbaada.
Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa Amboo obbo Bojaa Walda Mikaa'el sababa tajaajilli geejjiba baajaajii itti adda citee turee fi waan deebisuuf hojjetamaa jira jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Yeroo waa'ee kana murteessinu dhimma nageenya hawaasaa giddu galeessa godhanneetu yeroo sana xiqqooshii baajaajii keessatti wantoota garaagaraatu raawwachaa ture. Waqtii tarkaanfiin kun fudhatamutti nama irraa garree fudhatanii deemuu nama inni gochuu suukanneessuu tokko tokkotu argamee ture. Meeshaan hundi seeraan alaallee baajaajota tokko tokko keessatti qabamaa tureera. Isuma kana giddu galeessa godhateetu galgala sa'aatii kanaan booda jedhamee karaa nageenyaadhaa kallattiin darbe. Ammatti karaa geejibaa tokkoon tokko waldaalee geejibaatiif kallattii kennime. Koodiin adda bahu addaan bahee yeroodhaan booda yeroo gabaabaa keessatti kan gara hojii bilee isaanii kan amma sa'aatii sadii afuriitti akka ta'an socho'an mana maree nageenyaa faana waliin taanee kan sirreessinu waliigallee jirra. Baajaajiin lakkoofsi gabatee isaanii waggaa dheeraadhaa fi hidhatanii hin deemne jiru. Dhaabbeedhaadhaan sirreessinu isa kana. Isaan kana hunda miseensa baajaajota waldaafuu sadiitu jira magaalaa Amboo keessa. Waldaaleen sadan kun borurraa kaasanii amma gaafa hidhataatti maxxanfatee xumuru jenneetu yaadna. Isaan booda gaaffii hawaasaa isaa ta'u kan miseensa baajaajii hunda hin deemne malee yaadna.
Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Naqamtee keessattillee tajaajilli geejjibaa baajaajiin galgala sa'aatii tokko booda taasifamu erga addaan citee waggaa tokko darbuu jiraataa magaalaa Naqamtee ta'uu kan himan obbo Oyyeessaa Gazzaanyi dubbatanii jiru.
Akka jiraataa tokkotti rakkina guddaadha. Namoonni hojii adda addaa hojjetanii yeroo baay'ee sa'aatii haga lama haga sadii afurii taa'anii hojii hojjetanii miillaadhaan faa deemanii galu. Namni tokko sa'aatii kudha lama walakkaa irratti cufeetu gara naannoo isaatti gala. Kuni waggaa tokkotti oli tajaajilli kun erga dhaabbatee gaafa mootummaatu dhoorkeera. Baay'ee nama kisaasaa jira.
keessa baay'ee immoo dhimma fayyaa irratti namni tokko halkan dhukkubsatee akka barbaadetti deemee baajaajiin hammatti tajaajilamuu hin danda'u. Ijoolleen sa'aatii sana sa'aatii murtaa'e booddee deeman hirreebamoo, sibiilamoo, adabbii adda addaatu jira. Karaa fi qisaasama guddaa tajaajilamtoota irratti ga'eetutu jira. Osoo jalqabamees waa tokko jiru.
Itti gaafatamaa waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa Naqamtee obbo Incaaloo Soorummaa komiikeef yeroo deebii kennan tajaajilichi adda cituu hin beeku jechuun haalanii jiru.
Baay'ee komii kana nuutis dhiyaachuu qabaa yaadni isin fudhattan sirriidha. Paabilik intarestiidha waan ta'eef. Kan ta'uu qabu garuu nutu gaafatamuu qaba ture. Uummanni kan nu gaafatu jechaadhaan amma hin beeku. Maaliif qajeelfamni keenya kan kaa'u jira. Istiil ammammaatti sa'aatii lama ofii kootiyyuu hin beekani. hanga sa'aatii lamatti akka hojjetamaa jiru. Qajeelfamnis immoo halkanii hin eeyyamu akka dambii geejibaatti kan hamma sa'aatii sadiittidha. Sadii booda kan ijaaramu baajaajoonni beekamtii argatanii naannaa hospitaalaatti galmaa'anii bakka adda addaatti tajaajilli kennamutti karaa beekamtii qabuutiin galmaa'anii isaantu gabateen isaanii maqaan nama sanaa galmaa'eetu dhaabbata tajaajila halkan kennan bukkeetti taa'a. Achiiti yemmuu namni rakkatu achiiti waamama malee halkan guutuu keessattiyyuu tajaajilli hin kennamu akka qalabsii keenyaattis amma sadii duwwaattidha kan sochoosu isa darbuun immoo hin danda'amu.
Dhimma kanarratti itti gaafatamtoota waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee akkasumas abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaa irraa yaaliin bilbilaan deebii dabalataa argachuudhaaf taasise ammaaf hin milkoofne gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
Baqattoonni Eertiraa gara kuma digdamii afurii ta'an. Mooraa baqattootaa Tigraay keessa Maayaanedhaa fi Adi Harushaa keessa jiran doorsisaa fi dararaan isaan muudachaa jiru ta'uu akkasumas gargaarsi irraa cituun isaan gabaafame torbanuma kana keessa ture. Gabaasa guutuu jaalanneetu dhiyeessa.
Kan kuma digdamii afuritti tilmaamaman baqattoonni Eertiraa kanneen mooraa Maayaanii fi Adi Harushaa naannoo Maay Tsabrii jedhamu kan Tigraay keessa jiran. Doorsisaaf dararaatu isaan mudataa akka jiru yoo ta'u sodaa yeroo hundaa keessa jiraataa gargaarsi dhala namaa irraa citee jira. Gabaasa rifaasisaa ta'ee fi qabatamaa ta'etu guyyoota dhiyeenya kanaa keessa mooraa maayaanii keessa nu dhaqqabeen yoo xiqqaate baqataan tokko hidhattoota mooraa sana keessa sosso'aa jiraniin ajjeefamee jira. Ajjeechaan ammaa kun isa gaafa adoolessa kudha afur baqataa kan biroon ajjeefame booda. gareeleen walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti seera addunyaa jalatti dirqamarra jiru kunis sibiilota mooraa keessa jiraniif eegumsa akka godhan akkasumas mirga baqattootaaf sibiilotaa kabajuu diinummaan ilaaluu dhaabuu isa jedhu akka kabajaniif dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gaafatee jira hojjetoonni keenya. torban lamaan darbaniif mooraa baqattootaa sana seenuuf carraa hin arganne ka jedhu UNHCR baqattoonni haala akkasii keessa jiran gargaarsa lubbuu isaanii du'arraa baraarsu barbaaduu jedhee jira. Bishaan dhugaatii qulqulluun dhabamee tajaajilli eegumsa fayyaa kan hin jirre yoo ta'u beelli balaasa dhugaa jiru ta'ee jira. Mooraawwan baqataa lamaan keessatti yeroo dhumaaf nyaati kan raabsame gara dhuma baatii waxabajjiitti yoo ta'u yeroo sana waan ji'a tokkoof isaan gargaarutu kennameef walitti bu'iinsa hidhannoo dhiyeenya kana gaggeeffame namoota kuma hedduu bulchiisa naannoo affaar keessaa kan godaansise yoo ta'u. dabalataan immoo baqattoota eertiraa kuma shantamii shantu achitti keessummeessamaa jira naannoo isaan jiraatan sanattis waldura dhaabbannaa waraanaa akka jiru gabaafamee jira gama kaaniin daandii guddicha magaalaa samaraa kan bulchiisa naannoo afaarii fi magaalaa maqalee gidduu gargaarsi ittiin deddeebisan adoolessa 18 kaasee guutummaatti ka cufame yoo ta'u gargaarsi unhcr akkuma jaarmiyoota gargaarsaa ka biroo samaraa keessatti danqamee jira. kanaaf jecha UNHCR paartileen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban hundumtu karaa itti gargaarsi battalumatti dhaqqabu akka banan akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsaa kanneen lubbuu namootaa du'arraa oolchuuf carraaqanis akka eegamu gaafatee jira.
feestivaaliin federeeshinii ispoortii oromoo ameerikaa kaabaa yookanis oosfaanaa jedhamuudhaan beekamu torbanuma kana keessa qophii aadaa ispoortiidhaa fi agarsiisa adda addaa miniyaapolisii fi naannoo ishiitti qopheessatee tureera dorgommii ispoortii gaggeeffamu maddiittis qophii galgala walaloo anwaloo lataa qana'iin ummataaf hojii isaa itti dhiyeessee fi agarsiisni fiilmii hirbuu seenaa jedhamu aaddee yahubdaar jabeessatiin barreeffamee qopheeffame dhihaateera walumaa galaa qophii tibba kana turee gabaasaan keenya alamaayyoo qana'aa miniyaapolis irraa qindeessee waan nu ergitan sin dabarsa.
feestivaaliin federeeshinii ispoortii oromoo ameerikaa kaabaa oosfaanaan dorgommii kubbaa miilaa fi kanneen biroo sanbata darbe eegale kilaboota 22 hirmaatan garee lamatti hiruun dorgomsiisaa jira. dorgommii bara kanaa irratti taphattoonni biyyoota Awustiraaliyaa fi Kanaadaa irraa hirmaachuuf qophiin kan ture ta'us sababa qajeelfama dhukkuba koovid biyyoonni baasaniif keessumaa gareen Awustiraaliyaa argamuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Kanaadaa irraa gareen magaalaa Kalgarii dorgommii kana irratti hirmaataniiru. Koree Osfaanaa gaggeessan keessaa tokko kan ta'e obbo Fuwaad Ibrahim akka himanitti kilaboota dorgommii ispoortii bara kanaa keessatti argaman garee A fi B jechuun addaan hiranii dorgomsiisaa jiru. Taphattoonni garee A jala jiran tokkoon tokkoon isaanii tapha afur kan taphatan yommuu ta'u kanneen garee B jalatti hirmaatan immoo tapha sadii qofaa taphatu.
Taphni kun akka itti qophaa'e diviizhin Ee fi diviizhin B jennee qabna. Soo diviizhin Een kun taphattoota tiima kudha jaha of keessaa qaba. Biin kudhan qaba. Soo sangaamma akkasitti addaan baafneeti iskijaalaan ta'ee ixaadhaan goonee akkasitti addaan baafne jechuun kana. Akkasirraan amma tiimni irra guddaan Hundi tiimni ee keessa jirus hundi taphatee jira. Biinis taphatee jira. Warrumaan qaba. Hafee walitti tiima afur asirraa afur achirraa jaha kan walii hafe malee kaan hundi duruu raawwanni isaanii raawwatee jira jechuudha. Warri teessoo isaanii qabatee konform godhee taphachuu taa'u ooyuu 11 star risaa dirreen warri kun gartee warra tapha boodarraa taphachuu deemu jechuudha. Warra injifataa dhufee.
Ispoortii baranaa mata duree samaroof oromummaa jedhuun kan qophaa'edha. Akka sagantaa bahee jiruutti jimaatni borii guyyaa yaadannoo aartist Hacaaluu Hundeessaa ta'uun kan kabajamu yommuu ta'u, sanbatni immoo guyyaa aadaa ta'uun kabajama. Gama biraatiin feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kan baranaa erga jalqabee guyyoota shan kan lakkoofsise yommuu ta'u, tapha ispoortii gaggeeffamaa jiruun alatti qophiileen aadaa garaagaraa hawaasa hirmaachisan raawwachaa jiru. Haaluma kanaan tibba kana galgalli walaloo fi fiilmiin afaan Oromoon magaalaa Lakkuutti uummataaf dhiyaatee jira. Qophiilee gurguddaa tibba kana jiraattota ministootaa fi namoota ispoortii daawwachuuf kutaalee Ameerikaa garaagaraa keessaa dhufaniif dhiyaatan keessaa galgalli walaloo ulee booree jedhu kan waloo lataa qana'eetiin qophaa'ee dhiyaate biyya kanatti walaloo afaan Oromoo yeroo jalqabaaf uummata galma guuteef dhiyaateedha. Qophiin kun galma zeepaarkiwee tiyaatiritti kan dhiyaate yommuu ta'u namoonni hedduun waan argamaniif galmi gahuu hin dandeenye. Sagantaan kun milkaa'uu isaatti akka gammade kan ibse waloo lataan. Uummata galmi ga'uu hanqatee manatti galeef garuu yeroo biraa sagantaa wal fakkaataa qopheessuuf akka jiru dubbate.
Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Walaloon kana dura maxxantuu ture. Sagantaa kan biraatti maxxanee beekama malee mataasaa danda'ee konsertii mataasaa danda'e sagantaa mataasaa danda'e kottaa walaloo dhaggeeffadhaa sagantaan kun sagantaa walalooti jedhamee namni waamamee walitti qabamuun isa jalqabaa ture. Biyya keessatti iyyuu shaakallii akkasii hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sodaa guddaa qabna turre anii fi koreen sagantaa kana qindeessine hiriyoonni koo as magaalaa Miniyaapolis jiranii yeroo jalqabaaf waan kana hojjenna waan ta'eef tarii namni dhufuu dhiisuu danda'a laata hin baratamne waan ta'eef walaloo qofa dhaggeeffachuuf manaa ba'anii galma deemanii taa'uun akkasii kun yoo fakkeenyaaf sagantaa kan biraa keessatti walaloon jiraate dhimma kan biraa irratti yoo walaloon dhiyaateen ala walaloon. Sagantaa mataasaa danda'e ta'ee dhiyaateen beeku waan ta'eef akka waliigalaatti sodaa guddaa qabna turre.
Walaloon gaddaaf gammachuu uummataa kan ittiin ibsan gosa aartii Oromoo keessaa tokko waan ta'eef kana caalaa guddisuuf hojii hedduutu aartistoota irraa eegama jedha. Dargaggoonni Oromoo biyya hambaatti dhalatanii guddatanis jiruuf jireenya akkasumas aadaa biyyaa akka hubataniif gama walalootiin barsiisuuf qophaa'ee akka jiru sagalee Ameerikaatti himeera.
Galgala walaloo kana qopheessinee dhaloonni as jiru kunis afaansaa akka baru aadaasaa akka baru waan biyya baasaa akka baru kanaaf immoo waan adda addaa godheen hojjechuuf yaaleera sagantaa darbe kana keessattis akkamittiin fakkeenyaaf qote bulaan Oromoo maal akka fakkaatuu fi akkamittiin gaddasaas ta'e gammachuusaa ibsachuu akka danda'u irratti waanan agarsiiseen qabaa. Isa sana bal'iseen waan baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru waan Oromoon biyyaa qabu biyyi kun dhaloonni asitti dhalate kun akka baru maali kun jedhee akka galee maatii isaa gaafatutti waan tokko tokko bakka sagantaa sanaatti agarsiisuuf yaalii guddaa goone irra darbeettis fuuldurattis kana bal'isnee hin hojjennaa.
Waloo lataa qana'ii akka himetti gara fuulduraattis sagantaa walaloo kanaan wal fakkaatan bakka uummanni Oromoo jiru maratti qopheessuuf karooraan hojjechaa jira. Namoota qophiin kun akka galma gahuuf hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'e dargaggoo Abdii Muudee Gamasaatiin qophiin kun bakka lataan dandeettii walaloof qabu itti agarsiisedha jedha.
Hedduu galatoomaa qophiin waloo lataa qana'ii dhugaatti dubbachuudhaa fi qophiiwwan wantoota keessatti taasifaman keessaa adda isin jechuu danda'a. Maaliifuu uummanni hamma san gahu iddoon hanqatee ala dhaabbachaa turanii booda mootuu tikeetii sanas dhumatee ofirraa galchan waan ta'eef qophiin kun gama uummataatiin yoo ilaalle hedduu hedduu kan itti boonne kan ittiin uummata keenyaanis irree ittiin dhahannee uummanni keenya dammaqee jira aartiis baree jira aartistii fi baree jira kan itti nama jechisiisudha gara baay'ina uummataatiin jechuudha. Gama biraatiin akkuma beeknu waloo lataa qana'ii nama baay'ee taalantii guddaa qabu an dhugaa dubbachuudhaa fi walaloo tokkuma dubbisadhee eegaa ture malee qotee bulaa ta'ee pirezidaantii ta'ee akkasuma wantoota garaagaraa ta'ee kaaraktera adda addaatiin waan san nuuf dhiyeessa jedhee hedduun eegaan turre walumaa galatti sagantichi baay'ee tokko ittiin milkaa'ee ittiin isas hamilees itti hore akkasuma mootu warroota isteeta biraa jiraniifis kan ergaa guddaa dabarsudha jedhee ittiin yaadaan.
Akka abdiin jedhutti afaan Oromootiin galgala walaloo yeroo jalqabaaf kan biyya kanatti qopheesse waloo lataa qana'iiti. Qophiin akkasii yommuu qophaa'u immoo dargaggoonni biyya kanatti guddatan itti hirmaachuun aadaa isaanii akka baranis dhaameera. Haaluma wal fakkaatuun fiilmiin afaan Oromoo irbuu seenaa jedhu kan aadde Yoobdaar Jabeessaatiin barreeffame tibba kana magaalaa Miniyaappoolisitti agarsiisaaf dhiyaateera. Fiilmiin kun hojjetamee xumuramuuf waggaa afur kan itti fudhatame yommuu ta'u. Waraabbiin fiilmii kanaas irra caalaan magaalaa Laas Veegaasitti kan waraabamedha. Fiilmiin Irbuu Seenaa Adoolessa 21 bara 2021 magaalaa Laas Veegaasitti kan eebbifame yommuu ta'u, agarsiisni magaalaa Miniyaapoolis kun isa lammaffaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii ispoortii fi dhimmoota agarsiisa aadaa magaalaa Miniyaappoolisitti guyyoota hafan dhiyaatan wiixata dhufu isiniif qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf aan Alamaayyoo Qannaatii Miniyaappoolis Minisotaarra.
gara qophiitti aanutti dabarraa qophii keenya dirree dimokiraasii roobi roobi dhihaatu torban lamaan darbe irratti xiinxala hayyoota lamaa dhiheessineet ture mata dureen marii godhame ba'ii filannoo biyyoolessaa itoophiyatii fi dhimmoota saniin walqabatan laalchiseeti hayyoonni lamaanis hayyuu seeratii fi yuunivarsiitii finfinneetti barsiisa seeraa obbo Chirannat Hordofaa akkasumas xiinxalaa siyaasatii fi hayyuu diinagdee dooktar Guutuu Teessooti marii kanaan gaggeesse immoo Tsahaay Daamxooti finfinneerra.
Itoophiyaan erga mootummaan dargii aangoo gadi lakkise filannoo marsaa ja'affaadha kan bara kana gaggeessite filannoon marsaa ja'affaa kun bara darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012tti gaggeeffamuudhaaf qophiin taasifamaa ture sababa COVID-19tiin hin milkaa'inaa fi bara kanatti ceera. Waxabajjii 14 bara 2013tti Itoophiyaan guutummaan gootootti ta'uu baatus filannoo gaggeessiteetti. Bakkeewwan sababa adda addaatiin ittiin gaggeeffamiin hafetti ammoo qaamni fuuldura jirutti gaggeessuudhaaf. beellamameera filannoon bara kana gaggeeffame haqa qabeessaaf amanamaadha jechuudhaan boordiin filannoo biyyoolessaa adeemsa filannoos ta'e bu'aa filannoo ibsuunsaa ni yaadatama dhimma kana irratti hayyoota haasofsiisneerra obbo Charrinne Hordofaa hayyuu seeraa fi barsiisaa seeraati yuunivarsiitii finfinneetti filannoo marsaa ja'affaa kun kanaan dura Itoophiyaatti haala hin baratamneen gaggeeffame jechuun ibsaniiru.
Filannoon kun ka biyyi keenya ce'umsa keessatti taatee tarkaanfiiwwan sirna dimookiraasii diriirsu tarkaanfiiwwan keessattuu riifoormii siyaasaa fi riifoormii seeraa eega fudhattee booda filannoo gaggeessite gama biraatiin immoo waan ce'umsa keessa jirruuf rakkoon nagaa rakkoon adda addaa biyya kana keessatti jira. Garuu bakka kun hundi jirutti dhiibbaan biyya alaa jirutti manni keenya naamusa cimaadhaan dimookiraasiidhaaf qophaa'aa akka ta'e kan itti agarsiise jechuun danda'an baay'ee waan abdii namaa kennutu filannoo kana irratti mul'ate.
Hayyuun dhimma dinagdee Dr. Guutuu Teessoo ammoo gama isaaniitiin filannoon Itoophiyaan gaggeessite filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irraa fooyya'aadhaa jechuun hin danda'amu jedhan.
Bu'aa filannoo boordiin filannoo biyyaalessaa kun beeksise mootummaan Itoophiyaadha keessumatti muummee ministeeraa Dookter Abiyyi Ahimadiin kan amma hoogganamaa jiru qeeqan ni kaasaa ture keessaa filannoowwan kanaan dura darbanii filannoo ifaaf bilisa hin turre filannoo paartiin biyya geggeessitu waan olaantummaa keessatti agarsiisaa turedha jedhanii qaamii mootummaas qaamii garaagaraas yeroo itti beeksisaa turedha jechuudha. Egaan deebi'ee wanta qeeqaa turre sana irraa addaddummaa kan hin qabne ta'e gaafa mul'atu immoo waan filannoo kanaa sirriidhaaf qajeelaadhaayi kan jedhu kun gaaffii keessa nama galcha. Filannoowwan marsaa shanaffaa biyya kana keessatti geggeeffamaa turan keessaa yerootti persentii dhibba persentii sagaltama paartii tokkittiin injifadheera jedhudha kan biyya kana ture. Inni ammaa kunis waanta bu'aadhaan adda isa godhu keessaa waa tokkittiin hin mul'atu.
Itoophiyaan waggoottan sadan darbaniin as karaa nageenyaatiin tasgabbiif nagaa bakka tokko tokkotti hin mul'atu. Rakkoo hamaatu jira garuu haala walxaxaa akkasii keessatti filannoo gaggeessuun ulfaatus dirqama ture jedhu obbo Charnet.
Biyyi kun heera mootummaa qaba. Jijjiiramni kun immoo heera mootummaa fudhatee filannoo kanaan dura jirus isas fudhatee gara fuulduraatti immoo wanta jiru fooyyeffachaa rakkoo isaa hiikkachaa deemuudhaaf waggaa sadiin dura murteeffateera. Kanaaf bara darbe silaa filannoon godhamuu qaba ture. Koovid addunyaa mara rakkoo keessa waan galcheef hiika manni maree federeeshinii kenneen bararratti darbe. Kanaan ilaaletti hiika mana maree federeeshinii hin fudhannu heera mootummaa hin fudhannu warri jedhanii fulbaanan booda mootummaan hin jiru jedhanii watwaatantu ammayyuu filannoon kun godhamuun qabu mootummaan fudhatama qabu yookaan seera qabeessa hin jiru jechuudhaa fi siyaasa garqixa kanaan gaggeessuu barbaadantu kana jechaa jira garuu waan tokko immoo ifa biyyi tokko mootummaa qabaachuun dirqama isaati mootummaan immoo sirna jaarraa digdamii tokkoffaa keessatti filannoodhaan dhufuu qaba biyyi hunduu rakkoo qaba Itoophiyaanis rakkoo guddaa qabdi rakkoo kana keessa taatee filannoo ajaa'ibaa Afrikaa keessatti ajaa'ibsiifamu. warri ameerikaa illee itti rakkatu gooteerti ani warri kun biyya keenya warra diiguu barbaadeef itti malee filannoon kun gaggeeffamuu isaa dirqama ture itti ba'an isaas baay'ee kan abdachiisadha jedha.
Dooktar Guutuun gama isaaniitiin rakkoo daangaadhaa hanga daangaatti biyyatti mudate keessaa baasuudhaaf tattaafachuu dursa ture garuu filannoof dursi kenname kun biyyattiis ta'e ijaarsa sirna dimokiraasiif bu'aa qaba jedhee hin tilmaamu jedhan.
Keessumatti haala qabatamaa amma biyya keenya keessa jirtu kana keessatti rakkoon koronaa irraa wal qabatee dhufe dinagdee biyya kanaa miidhee rakkoo nageenya dhabuun kun sabaaf sablammii gidduutti qaawwaa guddaa bal'isaa yeroo inni dhufe gartuu hawaasaa garaagaraa gidduutti wal dhabdeef wal shakkiif babal'achaa dhufe kana keessatti nagaaf tasgabbiin guddinoo hedduu keessatti nagaa dhabuun guddaan jiru kana keessatti biyyi keenya kun akka biyyaatti tokko taatee gara fuulduraatti itti fufuudhaaf yeroo nama yaaddessu kana keessatti filannoon geggeeffame kun waan wayyaa'aa waa fiduu danda'a jedhanii amanuun baay'isee nama rakkisa. Maaliif filannoo waan dursu waa baay'eetu jira saabatee. Dinagdee faca'ee walitti qabuun, hawaasa faca'ee walitti qabuun, siyaasa faca'ee walitti qabuun filannoo geggeessanii mootummaa uummanni itti amanu ijaaruun hin dursa saabatee fi waa furmaata guddaa fidaa'ee kan jedhu na yaaddessa.
Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti paartileen morkattootaa Oromoo bakka bu'anii dorgoman bakka hin jirretti paartii tokko qofaatu hirmaate. Kun filannichas ta'e bu'aasaa gar tokkotti luuccesse dorgommii jechuuf lamaaf isaa oltu dirqama ture jechuun Dr. Guutuun qeeqaniiru.
Uummanni biyya kanaa uummata bal'aadha. Uummata baay'ee sablammii saddeettamaa ol biyya keessa jiraatamu fedhii adda addaa keessa jira gartuu adda addaa keessa jira ummanni fedhii adda addaa gartuu adda addaa amantaa adda addaa aadaa adda addaa fi kaayyoo adda addaa qabu kun dhaaba tokkotti dhibbaa dhibbaa filata jedhamee itti amanamuun akka nama tokkotti na rakkisaa jechuudha.
Obbo Charnet Hordofaa dhimma kanarratti yaada kennaniin paartileen morkattootaa Oromoo bakka bu'an osoo jiraatanii gaarii ture garuu isaan jiraatan malee jechuun dogoggoraa jedhan.
Odoo dhaabileen siyaasaa kun jiraataniitoo dorgomanii kun homaa naman gaafachiisu gaarii ture. Dhaabni guddaan cimaan uummata Oromoo biratti hidda hedduu qabu ABO'dha. ABO'n of keessatti rakkoo uummatee filannoo kana gaggeessuu hin dandeenye waan hooggansa irratti rakkoon uumameef. Odoo dhaabni sun silaaf filannoo kanatti hirmaatee baay'ee gaarii ture. Kun hin taane maaliif hooggansa jidduutti rakkoon uumameef. Dhaabni kun hojjedhee mootummaan fulbaana booda hin jiru jechaa ture. Ammas mootummaa inni hin beekne wajjin dorgomuu filannoo inni gaggeessuutti hirmaachuu kan hin barbaanne natti fakkaata. Asii gaafa natti ilaalu maaliif fulbaana booda mootummaan hin jiru jedhaniiru. Filannoo kana immoo mootummaan gaggeessa. Kanaaf filannoo kanatti hirmaachuun mootummaa kanaaf beekamtii kennuu godhanii fudhataniiti hirmaachuu baatanii kun immoo ani faayidaa uummataa kan miidhe dhaabni siyaasaas gaafa dhaabbatu fedhii ofiiti fudhan ta'in fedhii uummataatiif kan qabsaa'u natti fakkaata.
Mootummaan fuuldura kan ijaaramuudhaaf deemaa jiru rakkooleen gama nageenyaatiin dinagdee fi rakkoolee walxaxoo ta'anii mul'atan akkamiin furaa kan jedhu irratti ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Guutuu Teessoo haasofsiisneerra.
Mootummaan amma aangoo jiru rakkoo amma keessa jiru hin hiikne yoo ta'e rakkoo gara fuulduraa hin hiikaa yoo jettu baay'ee siyaadde sababiin isaa maal warruma amma aangoo irra jiran kan karaa sektara barnootaan ta'uu danda'a kan fayyaan ta'uu danda'a kan dinagdee ilaallatu kan carraa hojii uumuu ilaallatu kan bishaan ilaallatu kan maal kun hundi isaa kan dhimma nageenyaa kan dhimma hawaasummaa maal ilaallatu kun hundumtu irra warra hojjechaa jiranidha. Amma dorgomee filannoo kana keessatti hirmaate mana marii biyyoolessaatti kan seenuudhaaf jedhu. Irra jirees warruma kaleessa mana marii biyyoolessaa keessa turantu har'as mana marii biyyoolessaa yookaan mana marii kan caaffee kan naannoo keessa kan turantu har'ammoo kan kan naannoo biyyoolessaatti ol dhufataa jira. Kanaaf rakkoo amma keessa jiru rakkoo Oromiyaa keessa jiru furuun hin danda'amne yoo ta'e rakkoo Tigraay wajjin keessa jiru. Rakkoowwan darbee darbee mootummaalee naannoo garaagaraa biyya kana keessatti mul'achaa jiran hin furuu hin dandeenye yoo ta'e hanga ammaa qaamni kun mootummaa deebisee mootummaa haarawaa ijaare rakkoo sana hin furaa yoo jette namuma as jiru sana achi darbaa qaamuma har'a hojjechaa jiru achi darbaa beekum muuxannoo fedhii kaayyoo amma jiru wajjin darba sababa ta'eef rakkoon gurgurduma furamuu danda'a inni jedhu amanuudhaaf nama nama rakkisa.
Adeemsi filannoo bara kana gaggeeffame sirna diimokiraasii ijaaruu keessatti gumaacha qaba agarsiistu ture kan jedhan ammoo ogeessa seeraa fi barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Finfinnee Charines Hordofaati.
Dimookiraasiin hin jirretti ati aangoodhaaf fiigdamti. Dursa sirna san ijaaruuf fiigdi. Jalqabbii gaarii, jalqabbii gaarii miinimaalisti dimookiraasii isa jedhu san dhaabuudhaaf kan carraa nu kenne kanarratti dabalannee adeemsaan immoo caasaalee keenya cimsannee paartileen kun waliin hojjetanii kan bakkaatti immoo kana caalaa kan fooyyee akka ta'u dhiqqa.
Filannoon marsaa ja'affaa biyyatti geggeessite kanaan paartiin sagalee olaanaa argatee mootummaa ijaaru hojii inni adda durummaadhaan hojjechuu qabu rakkoolee roga hundaan mudatan furuudhaaf jalqaba furmaata siyaasaatiif haala mijeessuu qabaa jedhan Dr. Guutuun.
Mootummaan kun hin ijaarame yoo ta'e hojiinsa inni jalqabaa furmaata siyaasaati rakkoon biyya kanaa kan keessa jiru. Qisaasama siyaasaa keessa galli kana rakkoo siyaasaa keessa galli jiru kana hin furru yoo ta'e rakkoo hawaasummaa furuun hin danda'amu rakkoo dinagdee furuun hin danda'amu rakkoowwan faalama qilleensaa yookaan qabeenya uumamaa wajjin wal qabatanii achi asumatti dhufan furuun hin danda'amu. Siyaasatu biyya ijaar, siyaasa dinagdee ijaar, siyaasatu hawaasummaa ijaar, siyaasatu waan hundumaa furmaata. Kanaaf xiyyeeffannoon itti kennamee furmaatitti godhamu turre jedhu. Sana booda siyaasi kun riqa ta'e, siyaasi kun imaammata ta'e, siyaasi kun tarsiimoo ta'e rakkoowwan walxaxaa keessa jiru kan inni furuu danda'u. Kanaaf inni jalqabaa rakkoo walii dhaabbilee siyaasaa walii isaanii gidduu jiru dhaabbichuma siyaasaa tokko paartii biyya hoogganuudhaaf deemu kana keessa mataasaa jiru inni furmaata argachuun baay'ee barbaachisaa ta'e natti mul'ata.
Rakkoon nageenyaa, dinagdee fi rakkoolee hedduun biyyattii keessatti jiran kun si'a tokkoon furmaata hin argatan. Garuu paartiin sagalee caalmaa argatee mootummaa ijaaru gaaffilee fi rakkoolee ka'an kanaaf fala dhahaa deema kan jedhan ammoo obbo Charnet Hordofaati.
Biyya rakkoo qabu keessatti maaliif waan hunduu guyyaa tokkotti yeroo tokkotti hin taane kan jedhu kun ani sirrii natti fakkaata.
Yoo ta'e piirikondishinii tokkotu hin kaa'in walii galu. Lolisa jira yoo ta'e nagaa dhabuu jira yoo ta'e qaama qaama nagaa biyya kana dhowwachaa jiru wajjin haal duree tokko malee gatta'anii mari'atanii kiikilii gara furmaataatti fiduun erga kana furame booda biyyoota ollaa wajjin rakkoo keessa galle kana dippilomaatik rileeshnshiippiin keenya jabaatee yoo dippiloomaatota jajjabaa dhabne ta'e dippiloomaatota kanaan dura qabnu barbaannee finnee irraa gorsa fudhannee irraa dippiloomaatota haaraa shaakalchiifnee leenjifnee hojii dippiloomaasiin biyyoota ollaa wajjin hojii guddaan hojjetamuu danda'u turre jira. Eenyu iyyuu biyya kana keessatti dhaabbilee siyaasaas haa ta'u namni dhuunfaa isii isaa olitti biyya kanaa dursa kennu tokkummaadhaa dursa kennu baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon karaa siyaasaa jiru furamnaan inni kaan salphaadha. Itoophiyaan biyya guddaa biyya carraa qabdi. Biyya guddina ajaa'ibaadha. Miira kan jiru guddachuu biyya dandeenya. utaalchisuun hin danda'amaa seera.
Hayyoonni kunneen rakkoolee Itoophiyaa keessa jiraniif furmaata waaraa barbaaduun dirqama keessumaayyuu furmaata siyaasaa jedhan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahay daamtoo finfinneerra.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha qabe amma sa'aatii sadiitti sagantaa saatalaayitii naayilsaat irratti sanbataaf dilbata irra deebiidhaan dabarsuun har'aa asirratti raawwataa qophiilee qabnu wajjin sin beeksisaatii aanin turanitti gisti gammeeti dhuba walitti deebinaa nagahan.